my country people oh how una dey oh my people hmm. i greet una especially my wonderful and ogbongelicious people hmm. my people oh ah they, they let us know say agbada don't hook back wire oh, no be small thing um olori uh, mariam una no say yeah and like the bad must then get wahala now laide badmus don't go team up with uh, ayabalola so they want to uh, cajole kabiyesi into bringing them to palace as wife yes o hey marian say im laugh uh, for french marian they ask say when kabiyesi say he want to marry laide badmus i think she dey raise shoulder up she dey poof na her market Now her market my people oh all those ones when they be say in come palace dem say na beg e come back kabiyesi You na beg na e come back kabiyesi say he want to marry you. say im don't say. am say it is very very um it is very very cold in the street He say single life don't tire him. my people now the matter now, wey be say they ground now be say mariam don't they go team up with ronke toby they don't call lizzie join call tope say eh, they get meeting my people. mariam can't call emergency meeting Oh, he can't talk say um, all of them when dem be wife I beg, make them try their their possible best anytime wey be say KBC dey with them. if anything if KBC talk about wives say say want to marry other wife join them. make them not agree. make them not agree. o oh, say because then when be say KBC they marry KBC never satisfy them finish it is hard for them to even see Kabiyesi. Not to talk less of Kabiyesi to add more wife to the ones when it be say don't get. My people, una know say the two enemies of Mariam, wey be Ayabalola and Laide Badmus, Now then, they scheme their way. They want to enter palace by fire by force. They want to make Kabiyesi marry them. The one wey be say dem dey paint this Lie the bad must be say kabiyesi give him at a platter of gold say want to marry him. so now they want make kabiyesi come go into uh, marriage extravaganza again abi make kabiyesi come go into marriage uh, extravaganza after she don't rake finish my people una know say according to wetin we dey hear we dey hear say lie the bad must say him no know say na so this whole thing will be him feel say immediately they marry kabiyesi all these women say gbegerity go start before you know everybody go down, go start today. run leave palace before you know she will be like the bad bad bad must she go enter but waiting e dey see so from waiting e dey see so e come see say these women then then then tanda gidigba then balance they are not ready to shake body even queen naomi sef eh when e be say kabiyesi dey try im best to make sure say im bring her come back to the palace e be like say needle go pass through the eye of a camel so na the matter so mariam quick quick as mariam hear say lola and eh, eh, laide They don't they relate with KBC. ah ah she come they feel threa no. Oh. she don't hold meeting Don't ginger the rest o oh. say my people, pipo una not say as this women don't dare for the palace now We be say they don't be only of ife wife only of ife no matter say eh, yoruba king then they get They when they talk something nobody they feel challenge them kabiyesi na democrat He no be it's not a dictatorship his his his ruler his rule his rule in the palace is not a rule of a eh, dictatorship say that wetin he talk na im go happen kabiyesi dey like to dey uh, seek opinion of his wife before im dey take some kind decision so kabiyesi don um, uh, according to report, um, these women, as they put pressure on that KBC, So, when they hear say KBC, come like say want to change his mind to, to start to do marriage bonanza again. So, but as Miriam, plus Miriam don't go do meeting with these women dem, these co-wives, tell dem say no, say it's not healthy for them for KBC to go marry other women join again even this one we say KBC marry themselves. dem uh, dey even dey see KBC, KBC they they they perform in duty well if you if you reach your turn KBC call KBC go say ah in in tire all those kind of things so uh -huh, dem cannot afford say make KBC go add other wife to these wives Then so when when Mariam bring this topic, Olori Elizabeth say in thank am for this topic when he bring say her own opinion or for her mind she no even feel like say make Kabesi bring another woman say na marry say as they did this palace they manage themselves Maybe they manage themselves like that no be say as they did, they no dey quarrel or but there are some good moments where all of them share together say I beg, I beg. May the woman dey manage themselves like that instead of the one be say instead of the one be say kabiyesi go bring this troublesome ayabas meanwhile the ayabas that they that they fight tooth and nail to make sure say they enter my people wahala no come wahala don't call too much wahala don't call be like bicycle eh when I see the way be say some uh, uh, uh, one be one mother they advise one be one mother say and say marriage is not the ultimate. She can say make use of Kabiyesi, make use her sense. That one collects advice for a friend. Quick, quick. Do exactly what they tell her and she's happy. So, my people, oh, I don't know waiting with this marry marry of 18 when it be say everybody want to marry Kabiyesi. Kabiyesi na one man na im be na. How many women na im go fit dis na modern age you e know, be like in those days where we say a lot of helps dey a lot of stress too much these days so KBC cannot handle the stress of handling more women so na so they can't conclude o uh, eh, mariam come tell the wife then say if, if mariam come tell dem the wife say if KBC bring the issue anytime we say then get banquet and Kabiyesi bring the issue of, uh, say, some women, they are interested to join them as wife. May them reject it outrightly. May them take Kabiyesi say no, they don't want. Because dem wey be say dem dey di palace dem never finish with kabesi not to talk less of uh, bringing more so my people na the matter when he be say they grant be that.